Iyi mwumva ni radiyo ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muteze amatwi radiyo ijwi rya Amerika mukunda kuri uno musi wa mbere itariki mirongo ibiri na zitatu z'ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri studio ya Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Kaze mwese.
jambo nibuka rihambaye je nokwibutsa yavuga ati je ndipfuza yuko iyi myaka itanu abarundi bampaye ngo ndabaje imbere yorangira ibibazo vy'amoko vyaheze mu gihugu bitakivugwa uyu ni silvestre ntibantunganya yahoze arongoye igihugu cy'u Burundi avuga bimwe mu byifuzo bihambaye umuhisi akaba n'inshungu ya demokarasi mu burundi melchior ndadaye yari afise ku gihugu cy'u Burundi aho ni mu mpera z'indwi turangije aho bibuka imyaka mirongo ibiri n'ine ndadaye agandaguwe iyo nkuru hamwe n'inkuru yerekeye abantu bagera kuri mirongo itatu na babiri bakekwa ku kuba bamaze gufatwa n'ikiza c'ingwara ya korera muri komine bubanza y'intara ya bubanza hamwe n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi twayabateguriye mugume ku maradiyo yanyu reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugenzi wacu aloyize bigirimana niwe yayabateguriye kandi agiye kuyabashikiriza aloyize waramutse neza mwaramutse horiyane turayahera kuyavugwa muri kenya umunyamabanga mukuru wa onu antonio guterres hamwe n'umukuru wa komisiyo y'umuryango w'ubumwe bwa afurika musa faki mahamate bashikiriza ko babandanya bakurikiranira hafi ibibera mu gihugu ca kenya ahitezwe kuri wa mirongo ibiri na gatandatu z'uku kwezi amatora y'umukuru w'igihugu bisunze ingingo ya sentare nkuru ya kenya yo ku itariki imwe y'ukwezi kw'icenda isaba isaba isubirwamwo ry'amatora abo bategetsi babiri bamenyesha ko oni n'ubumwe bwa afurika biyemeje gufasha kugira ayo matora abe mu bwisanzure no ku mugaragaro basaba abegwa bose n'ayo matora gukorana na komisiyo y'amatora kuko ariyo ibwirizwa shingiro rya kenya riha uburenganzira bwo gutunganya amatora basaba kandi abanyepolitike bo ku mpande zose zerwa n'ayo matora hamwe n'abanywanyi babo gushyiraho icuka gitsimbataza amahoro kandi bakirinda ingendo y'ubwicanyi umunyamabanga mukuru wa onu hamwe n'umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa afurika basaba abajejwe umutekano ba kenya kwirinda gukoresha inguvu mu mirimo yabo no kubahiriza umwidegemvyo n'ubwigenge bw'abanyakenya bwo gushikiriza ivyiyumviro vya politike iri tangazo ryasohorewe i Addis Abeba ku cicaro c'ubumwe bwa Afrika hamwe ni New York muri leta z'ubumwe za Amerika ku cicaro ca ONU ku mugoroba wo kuri uyu musi w'Imana ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms ryisubiye ko rirahagarika igenwa rya perezida robert mugabe wa zimbabwe nka ambasaderi w'umukorerabushake tedros adenome gebreyesus ni umuyobozi mukuru wa oms yatangaje kuri uyu w'imana ko amaze kumviriza amakenga y'aba na bariya amaze kuganira na leta ya zimbabwe yabonye ko vyoba vyiza ahagaritse ingingo yari yafashe yo kugena mugabe ku neza ya oms inyuma yaho mugabe agenewe na oms nka ambasaderi w'umukorerabushake wa oms amashirahamwe atari make hamwe na bimwe mu bihugu bikomeye ku isi byaciye bihagurukira rimwe biriyamiriza iryo genywa bagiriza mugabe guhohotera agateka ka zina muntu kandi bakavuga ko atakuntu yohabwa ico cubahiro mu gihe ivy'amagara y'abantu mu gihugu ciwe vyayangaye mu kiringo c'imyaka yababa mirongo itatu amaze ku butegetsi abambasaderi b'akanama kaboni kajejwe umutekano kuri w'imana niho barangiriza iwagadugu ku murwa mukuru wa burkina faso urugendo bari bamazemwo iminsi mu bihugu bigize akarere ka sahel urugendo ambasaderi aserukira ubufaransa muri oni francois deratre yavuze ko rwabaye ingirakamaro mu gihe amakungu ariko yitegura gushinga inteko z'abasirikare bajejwe kurwanya iterabwoba mu bihugu bitanu bigize akarere ka sahel abambasaderi b'ibihugu cumi na bitanu bishashe mu kanama ka onu kajejwe umutekano kuva ku munsi wa kane niho bariko bagendera igihugu ca mali mauritania hamwe na burkina faso muri raporo yashikirije ku igenekerezo rya cumi na gatandatu y'ukwezi kwa cumi umunyamabanga mukuru wa onu antonio guterese yasabye ko amakungu atanga intererano zo gufasha izo nteko inama y'abashikiranganji igamije gushigikira izo nteko itekanijwe kuwa mirongo itatu z'uku kwezi kwa cumi muri onu mu nyuma hazokurikire iyindi nama y'abafasha ku itariki ya cumi na gatandatu y'ukwezi kwa cumi na kabiri i buruseli mu gihugu cy'ububirigi hano muri amerika abasenateri babiri ba leta zunze ubumwe za amerika barongoye imirwi y'abarepubulikani n'uw'abademokarate basabye ibiro by'umukuru w'igihugu white house gushyira ahabona ibikorwa abasirikare ba amerika bariko barakora mu gihugu ca nigeri babitangaje inyuma y'aho abasirikare bane ba amerika biciwe mu ntango z'uku kwezi mu mutego batezwe mu ntango z'uku kwezi mu kiganiro bahaye televiziyo nbc yaha muri amerika kuri w'imana senateri linse graham arongoye umugwi w'abarepubulikani hamwe na senateri charles shuma arongoye abademokrate bamenyesheje ko bakeneye kumenya neza ibijyanye n'urwo rufu hamwe n'umwimbu w'icyo abasirikare ba amerika bariko barakora mu karere ka afurika y'uburengero bose uko ari babiri graham na shuma bavuga ko batazi iby'ukuri abasirikare amerika ifise mu gihugu cya nigeri bavuga ko batari bazi ko amerika ifiseyo abasirikare bangana igihumbi kandi agasaba insiguro zihagije ku cyo icyo gitigiri cyose kiriko kirakora ibyo babivuga mu gihe sekreteri ajejwe kwivuna abansi jim martis yabwiye umurwi w'abashingamateka ujejwe ikibazo bya gisirikare ko amerika igiye gushyira ingufu zikomeye muri afurika kugira ibandanye igwanya iterabwoba
urakoze aloyize ku makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije ubu naho n'umwanya w'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini mu burundi abantu bagera kuri mirongo itatu na babiri nibo bakekwa kuba bamaze gufatwa n'ikiza cy'indwara ya korera muri komine bubanza y'intara ya bubanza ariko nubwo hakiri ugukekeranya urongo y'intara y'ubuvuzi hamwe na buramatari baherutse gusohora itangazo rivuga ko inyifato abanyagihugu bakwiye kugira mu kwirinda ico kiza ni inkuru ya mugenzi wacu diane ndose ibubanza amakuru dukura mu karere k'ubuvuzi ka bubanza abantu barenga mirongo itatu na babiri bakekwa kuba bafise ikiza c'indwara ya korera batanguye kwibonekeza kuva itariki indwi z'uku kwezi baza bava mu mitumba cumi iri muri zone buvyuko na zone bubanza yo muri komine bubanza zone buvyuko niyo isinzikaye cyane abashika batatu nibo bamaze kumenyekana ko bamaze kwitaba imana abajejwe ubuvuzi ku rwego rw'intara ya bubanza bavuga ko hakiriko harakorwa ibipimo kugira ngo bemeze ko ari kiza ca korera ariko rero iyo mvugo ntisa n'ibiri mu itangazo ryanditse ryasohowe kuri uyu wa kane rihamagarira abanyagihugu gukurikiza amabwirizwa y'isuku mu kwirinda ico kiza iryo tangazo ritewe ko igikumu na buramatari hamwe n'uwurongoye intara y'ubuvuzi ya bubanza ni naryo ryemeza ko igitigiri cy'abashika mirongo itatu na babiri aribo bamaze gufatwa n'ico kiza ku bw'ivyo abajejwe intwaro bavuga ko baza batanguye guhimiriza abanyagihugu kucikingira musitanteri wa komine bubanza francois kazoviyo arabitwiganira kugira ngo bagire isuku kuko isuku ari ryo rikinga ayo mazi hanyuma natwagerageze n'uburyo bwose gushyiraho amatangazo cyangwa itegeko kugira ngo bijya byamwa bisanzwe bitandarizwa ku mabarabara cyangwa ahantu hose hari ububare cyangwa ahantu hari amaresitora tuvuga buriro ko abogerageza uburyo bwose hakaba isuku hamwe ibyo byamwa nabyo byandikwa ku mabarabara bakaba bakenyenya kugira ngo turabe yuko icyo cyogabanuka umuryango utabara imbabare kwahuje nawone wagwije ibikorwa by'amahimiriza muri ayo mazone ya bubyuko na bubanza akekwa ko icyo kiza vyongeye uriko urakora n'ibikorwa vyo gupompa mu mihana ivamwo abo bakekwa ko ico kiza cakorera nubwo abanyagihugu bashima ivyo bikorwa basaba leta gushigikira imihana yose igapompwa basaka bapompere uwafaswe utafaswe nabo ntibamwegere ahubwo nibazaniranye bapompere hose ayi korera yasika zewe naba muri komini kanyosa iyo komini ifaswe na korera baca bazana imiti bagapompa mu mihana ihanamiranye n'ivuriro ntabyo baragira je nivyo mvuye mvuga ati niba dufase nyabona bapompeye imihana yacu iri hafi kuko aha anya na twebwe hari aho ujya gukora hari aho uca aho baciye abo bayirwaye ugaca usanga biragufasha amakuru dukura ku ivuriro rya bubanza ya kabiri ari naryo ritegekanijwe kwakira abakekwa ko ikiza ca korera nuko kugeza ubu risigaranye abagwayi babiri ico gitigiri cavuye kuri mirongo itatu na babiri bahabarizwa ku munsi wa kane bamwe mu banyagihugu bayaze n'ijwi rya amerika bafise amakenga ko abo bagwayi boba batashe batarakira babivuga bafatiye ko hoba harishikiye intumwa yo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu kuri iryo vuriro ibabwira ko bakwiye gutaha bakabandaniriza imiti mu mihani wabo uyu muvyeyi ni umwe mu bagwayi babwiwe gutaha yaragwajije umwana wiwe nayo ninjiye kwa kabiri ejo niho bandungitse ati nutahe baca bantekera n'imiti myinshi tuyimaririre muhira abandi baronka aho baja kandi nabo bariko baraza n'ubundi baguma babashiramwo izindi ngwara n'ubu rero ndiko ndamuhera muhira yasigaye nubwo biri uko abanyagihugu bo muri zone buvyuko bemeza ko abantu babandanya gufatwa bacibwamwo ari benshi ni mu gihe ivuriro rya bubanza ya kabiri ryakira abagwayi bakekwa ko korera riri ku birometero umunani y'iyo zone yabo abagwayi kugira bashikeyo bavuga ko bagerera amakinga n'amapikipiki ivyo navyo bikabatera amakenga yo gushobora kwanduzanya ku bwinshi ari naco gituma basaba ko abakekwa ko ico kiza ca korera bovurirwa ku ivuriro ritoyi rya buvyuko riri muri iyo zone yabo uyu ni umwe mu bayaze n'ijwi rya amerika avuga ko hari n'abasandabira mu nzira ku bw'urugendo mu bisanzwe abarwayi bose nk'ab'izone yose niho baruhukira twebwe rero iyo umuntu afashwe n'iyi ndwara bahamagara ambirasi ikamujana hari igihe ubwo nyene ashitse ibubanza birashika agakira mugabo n'ukuntu ashitse mu nzira tuca dusanga apfuye twebwe rero ico twasaba twavuga ati none ko imiti bubanza yoba iriho canke yoba iboneka nta kuntu bodupfunyiriza urwo rugendo bakayizana kuri santere do sante kugira ngo abo bantu bacikanira mu nzira kugira ngo barokoke ubukene bw'amazi meza muri ayo mazone ya bubanza na buvyuko yo muri komine bubanza niyo ntandaro y'ikiza ca korera gishobora kuba kibabangamiye muri kino gihe ibubanza diane ndonse ijwi rya amerika tukiri mu burundi kuri uyu wa gatandatu niho hibukwa imyaka mirongo ibiri n'ine iheze melchior ndadaye umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu yishwe abagendanye nawe bemeza ko intumbero yiwe kwari ugutsimbataza demokarasi n'agateka ka muntu hamwe no kurwanya amacakubiri y'ubwoko n'intara basaba perezida nkuru nziza gukoresha ububasha afise kugira hakogwe amatohoza abamwishe bamenyekane abakiriho bahanwe ibirori nyamukuru byabereye ku mugwa mukuru bujumbura bikaba byatewe iteka n'umukuru w'igihugu ni inkuru ya mugenzi wacu eloge wiri kaneza
ni kuri katedrale Jina Mundi ku mugwa mukuru Bujumbura umuryango wandadaye w'amaraso aho bagendanye mu rugamba rwo guhabuza demokarasi abategetsi batandukanye barimo perezida Nkurunziza n'umutambukanyi wiwe niho bari kwibuka imyaka mirongo ibiri n'ine iheza ndadaye yishwe bahejeje kumva imisa yasomwe na musenyeri mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura Evariste Ngoyagoye babandanirije ahari ntatemwa ya ndadaye n'abandi bategetsi bagandaguriwe rimwe nawe aha bahumvira ijambo ndadaye yashikirije abarundi n'amakungu igihe yatsinda amatora yo mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu mwarabimutoye uburundi bushasha burangwa n'amahoro kuri bose burangwa n'agateka akaragahemu kuri bose burangwa n'ubumwe bushimikiye ku butungane ku gusabikanya ku kwihanganirana ku kungana kw'abanyagihugu bose imbere y'amategeko burangwa n'intwaro ya demokarasi aho abanyagihugu bo bene igihugu barongorwa n'abo bitoreye kuva hasi gushika hejuru abatowe barakora bazi yuko bakoreye neza abanyagihugu babishimirwa bakoze nabi naho bakabogozwa n'abanyagihugu babahaye biciye mu matora barundi barundi kazi ndabashimiye kuryo teka mwaraye mu nteye murazi yuko haburana babiri hagatsinda umwe kandi mu kirundi barayamaze ngo utsinzwe iratsindaho ndashaka kubwanje kubamenyesha ko iyo ntsinzi ari iy'abarundi bose abadutoye hamwe n'abatadutoye mwese murabarundi twese turavukanye nta nyagupfa nta nyagucira mu bagendanye nawe bari bahari harimo uwahoze arongoye igihugu Sylvestre Ntibantunganya uwo yemeza ko iyo mvugo yandadaye atari amajambo ya politike gusa ndadaye yari umuntu yabona koko uburundi akarazwa ishinga n'uko ubwo burundi bwokogorora ugiye kuraba ibihe bigoye bwari bwaciyemo mbere nawe nyine bikamukora ko ijambo nibuka rihambaye je nokwibutsa yavuga ati je ndipfuza yuko iyi myaka itanu abarundi bampaye ngo ndabaje imbere yorangira ibibazo by'amoko byaheze mu gihugu bitakivugwa kuko ndadaye yashyira imbere ukubaha n'ukubahiriza agateka ka muntu kuko iyo wubahiriza agateka ka muntu ntawe ushobora guhora iki canke kiriya haba uko yaremwe cyangwa uko ameze ugira gusa uti reka nshireho amabwirizwa amategeko yubahiriza bose mugabo kandi ayo mategeko akongera agahana abo baca kubiri nuko yateguwe uko rero niko ndadaye yabona yipfuza yuko ico gihugu coho mu mahoro cobaho mu iteka n'itekane ku murundi wese turetse ko abamwishe batamukundiye kubishikako n'ukuri ku rupfu rwiwe ruracarimo ibinyegezwa bitari bike ntibantunganya mugabo basanga bitagoye ko binyegururwa urubanza rwiwe rwaraciwe mugabo rumaze gucibwa twebwe uwaserukira leta procureur general de la republique umuryango wa perezida ndadaye twebwe twasabye ko urubanza twugunguruje ubu rero icyo nsaba umukuru w'igihugu ari umukuru w'inama nkuru y'ubutungane y'ubucamanza icyo nsaba umukuru wa sentare ntahinyuzwa icyo nsaba procureur general de la republique ni uko buraba ingene rujya rubanza rubandanya hajya twari twasabye ko rugende dukurikije uko amategeko y'igihugu abitegekanye kandi ubu n'ibintu byo tujye koroha tugiye kuraba ingene abagenda babicuja atanguvu nyinshi bagifite uyu munsi ndadaye melchior niwe mukuru w'igihugu wa mbere yari yitorewe n'abanyagihugu akaba n'umuhutu wa mbere yabaye umukuru w'igihugu cy'u Burundi ubwicanyi n'intambara zakurikiye urupfu rwiwe zikamara imyaka irenga cumi mu Burundi zahitanye abantu bari hagati y'ibihumbi amajana atatu n'ibihumbi amajana atanu nk'uko vyemezwa na ONU naho hari abatavyemera gushika ubu ndadaye afatwa nk'incungu ya demokarasi mu gihugu cy'u Burundi Eroje Urikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu tuve mu burundi tuje mu rwanda inyuma y'icemezo cy'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi ko atamata akwiye gusohoka igihugu cy'u rwanda atongerejwe agaciro abagurisha amata igoma n'abadongi bahora bayakura mu gishwati baratabaza basaba gufashwa ibigo bategetswe kurungikwamo ayo mata bifata amata yabo bivuga ko yapfuye ibindi kuri inkuru mugenzi wacu claude ganza munyamagana arabidushikiriza
uku kwijujuta ni inkurikizi z'icyemezo minisiteri ifite ubworozi mu nshingano yafashe mu byumweru bibiri bishize cy'uko nta mata azongera gusohoka mu gihugu atongerewe agaciro kandi adaturutse mu nganda zemewe amabwiriza yatanzwe arimo kubahirizwa ubagena ko amata yose agomba kuva ku mworozi agemurwa ku ikusanyirizo naho akahava agiye kongerwa agaciro mbere y'uko yemerwa gusohoka mu gihugu ni icyemezo minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ivuga ko kigamije kunoza ubucuruzi bw'amata bw'umwuga muri tune mu turere tugize intara y'uburengerazuba aritwo rutsiro nyabihuru bavu na ngororero uretse kuba hari abakora urugendo rw'amasaha atari make bikoreye amata ku mutwe bagana ku makusanyirizo abo twasanze ku ikusanyirizo kogame riri mahoko mu karere ka rubavu ko bibagendekera uzana amata yawe wayikamiye bakakubwira ngo amata yawe yabaye amapfu none amata y'amapfu hari akaburi k'amata muzi ko kariho iyo mwatwereka akaburi k'amata kariho tukajya turajya kuyashingurayo aba banyamahoko babafungurira tukabona isoko rihagije kuko ibi bisabo imvura niramuka iguye ejo bundi mu kwa cumi na kabiri ndaho bashobora amata yagishwe kuko inga iri gukamwa akagaro buno ejo bundi iraba iri gukamwa ubugaro bubiri kuva ejo ndanakiruka ku mata ngo nasizeho baganye ndaryamye ariko ngewe nyiringa amata yanyanditse ngo nzamwishyura kandi ngewe ahangaha bayanyambuye icyo ni ikibazo mfite ku buryo nzishyura nyiringa bikaduteranya ngaburaho amafaranga nyakura yanarataga abanyamakuru bari kuyajyana muri kongo n'ibisabo biri kuyafata ibisabo bizayafata gusa bazabona aho bayashira mwatuvuganira ku nzego zo hejuru zikadutabara kandi aba banyamahoko batwishuraga buri munsi nta kibazo kibayemo abadongi bageze amata ku makusanyirizo bayavanye mu gishwati baravuga ko bahangayikishijwe no kutamenya irengero ry'amata ubuyobozi bw'amakusanyirizo bwita ko yapfuye ubwo byahenga nimugoroba bapakira imodoka bajya kuyigurishiriza ngo abana bacu bapfe inyungu zibiziriza bamara kuyagurisha bari bubahe amafaranga se
barayiriye ko bayamenye kandi bayagurishije ari amavide ari amata ateretsemo ntitumenye aho bari kuyarengana bamara kugenda amata bacu bakajya kuyagurisha nimugoroba amata yacu tukayabura mwadufasha bwadutabara kubera ko kagame yaduhaye inga ngo tuziragire tuzikame abana bacu barye bahage none na ubungubu inga zacu za kagame bigaragare ngo nanungu nuho wayihanda n'ubwo yanayemera bitewe n'uko mbega bazaca agaciro ubusambo bwarabuciye nta muntu ukikiba ariko abasore rwose n'aboroye inga zabo zoshira mudutabare rwose uko twoza twozemara bwite ijyanye n'ibyo ngibyo ibi bibazo byugarije abadongi babihuriyeho n'abagemuraga amata bayajyana i goma nabo barira yo kwarika kuko batagifite uburenganzira ku mata keretse bayahawe n'uruganda inyange industries rusanzwe rutunganya amata amazi n'umutobe w'imbuto inyange ni imwe muri sosiyete nyinshi zigize crystal ventures ishami ry'ishoramari ry'ishyaka rpf inkotanyi riri ku butegetsi ari nayo bivuga ko ishaka kwiharira isoko ry'amata mu bice bibonekamo amata menshi mu gihugu uyu ni umwe mu bakorera muri koperative yajyanaga igoma litiro zisaga ibihumbi umunani z'amata buri munsi ariko ubu barahagaze yabwiye ijwi rya amerika ko bari biteze ko inyange izajya ibaha amata yongerewe agaciro bakajyana kuyacuruza ariko bano ni abadongi bo mu nka z'abatunzi bagura n'abatunzi bakaza kutugurisha baza kutugurisha twayagura inyange ikaza ikatwirukanka ikayatwaga ikavuga ngo ishaka ngo gufata amata meza ngo ariyo iduha tukajya tukajyayo twagerayo bakayatwima ngo bashaka ngo ari inyange yabona yonyine ngo kandi natwe ntituyajyane no muri kongo mu gihe cy'ibyumweru bibiri gusa abagize amahirwe ikusanyirizo rikemera amata yabo barishyurwa amafaranga ijana na mirongo itandatu kuri litiro y'amata mu gihe mbere yaguraga amafaranga y'u rwanda magana abiri ayo ubuyobozi bw'amakusanyirizo buvuze ko atari mazima nayo irengero ryayo ntirivugwaho rumwe ba nyiramata bemeza ko agurishwa rwihishwa n'ubuyobozi bw'ikusanyirizo ariko ryo rikavuga ko riyasubiza bene yo ibihabanye cyane n'iby'ubuyobozi bw'akarere ka rubavu kimwe na minisiteri ifite ubworozi mu nshingano bavuga meya w'umusigira w'akarere ka rubavu bwana murenzi janvier ati iri tegeko rivuga ko afatirwa ubwo ubuyobozi buricara bukagena igikwiye gukorwa bimaze iminsi bikorwa umwanzuro wafashwe kuyafatiriwe mu minsi ishize wabaye uwo ndakeka byumvikana kuko ayo yamaze gufatirwa arahari kandi ababishinzwe baricara agena ibikwiye niko niko ibwiriza rivuga naho madame beatrice w'umuremyi umuyobozi mukuru muri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ushinzwe ubuziranenge bw'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi biri mu bucuruzi ku murongo wa telefone yabanje kumbwira ko kugabanya igiciro kuri litiro y'amata atazi aho byavuye gukorera ikusanyirizo ridafite kapasite yo kwakira amata yose aje ibyo ngibyo ntabwo nari mbizi sinari kandi nicyo gituma igiciro baba baragabanya hari n'ikibazo cyo kuvuga ngo amata iyo bayapimye bagasanga ngo yapfuye ba nyiramata ntibamenya ngo yagiye hehe ukurikiza ubuziranenge wowe ibintu byapfuye urumva byagurishwa akoreshwa iki none buriya nta kintu ashobora gukoreshwa niba yasubiza nyirayo kuko aba yapfuye ashobora kugira nabi ubuzima bw'umuntu baravuga bati ntabwo tumenya niba bayabyariye ngo babitwereke ntibayadusubiza ntibaduha amafaranga amafaranga ntibatubwira n'ahantu ari natwe rimo watanga amafaranga ku bintu byangiritse none ubwo wenda mu buryo bwahuranyije kugira ngo bumve icyo gisubizo akoreshwa ashyirwa he amata atujuje ubuziranenge ntabwo agomba kunyobwa nta n'ubwo ajya mu bucuruzi ubwo se urumva ari kindi cyo aba asigaje gukoresha itangazo rya minisiteri ifite ubworozi mu nshingano ryasabaga inzego z'ibanze n'iz'umutekano gukora ibishoboka kugira ngo aya mabwiriza ashyirwe mu ngiro uko yakabaye hari abasanga ukurikije imbaraga zirimo gushyirwa mu gufata abatwara amata mu buryo ubutegetsi butifuza byumvikanisha ububasha bwa nyiri isoko kuko umushoferi ufashwa atwaye amata y'abacuruzi ahita afunganwa n'imodoka ye abandi bagacibwa amande y'umurengera ni icyemezo abari basanzwe bacuruza amata binubira bavuga yuko batagishijwe inama kandi ko ari icyemezo mu by'ukuri kigamije kubakenesha claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika
ubu naho ni wa mwanya w'amakuru ya siporo n'imikino jean claude munyandinda dushikirize aya siporo n'imikino yo mu gihugu cy'u rwanda muri shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere nyuma y'umunsi wa gatatu w'imikino amwe mu makipe asanzwe ahatanira ibikombe atangiye kwizera ko uyu mwaka ushobora kuyasekera ariko hakaba n'andi arimo kubona ko bitazoroha kuwa gatanu w'icyumweru gishize ikipe ya abrfc yiboneye amanota yayo atatu nyuma yo gutsinda as kigali ibitego biri kuri kimwe kuri stade ya kigali i nyamirambo iyi kipe y'abasirikare b'u rwanda yahise yuzuza amanota arindwi ku icyenda bityo irushaho kwiyumvamo icyizere cyo gukomeza neza mu rugamba rugana ku gikombe cya shampiyona ku wa gatandatu ikipe ya Rayon Sport yakozwe mu jisho ubwo yatsindwaga na Bugesera FC igitego kimwe ku busa mu mukino wabereye i Nyamata Rayon Sport n'amanota yayo ane ku icyenda yatangiye kwinjira mu bihe byo guhangayika cyane cyane ku mutoza wayo mushya kandi muto Olivier Karekezi tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare hasigaye iminsi makumyabiri gusa kugira ngo hatangire isiganwa mpuzamahanga ngarukamwaka rizenguruka igihugu Tour du Rwanda amakipe cumi n'arindwi niyo azahatana muri uru rugamba rubaye ku nshuro ya cyenda kuva Tour du Rwanda yashyirwa ku ngengabihe y'amarushanwa y'impuzamashyirahamwe mu mukino wo gusiganwa ku magare ku isi usibye agace k'umusogongero cyangwa prologue kazenguruka stade national amahoro y'i Remera izindi ntera zisiganwa uyu mwaka ni kigali huye nyanza rubavu rubavu musanze musanze nyamata nyamata rwamagana kayonza kigali hakaba n'intera isoza tour du rwanda aho abasiganwa bazanyura mu bice binyuranye by'umujyi wa kigali bagasoreza mu marembo ya stade amahoro i Remera umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu rwanda aimable bayingana aherutse gutangaza ko imyiteguro ya tour du rwanda ya bibiri na cumi na karindwi irimo kugenda neza ndetse ko ibisabwa hafi ya byose biri ku murongo nabatangariza ko imyiteguro ya turu du rwanda bibiri na cumi na karindwi ihagaze neza tukaba twarakoze uko dushoboye kugira ngo dushake izindi nzira nshyashya kugira ngo n'abandi banyarwanda bo mu bindi bice by'u rwanda badaheruka kubona turu du rwanda bayibone mu by'ukuri ni inzira zitoroshye zikomeye zirimo guhangana cyane ko abazakina turu du rwanda y'uyu mwaka ibindi rero nabyo ni ibijyanye nabo tuzakorana n'aba sponsors ba Tour du Rwanda abasanzwe ari aba sponsor ba Tour du Rwanda benshi bagarukamo kubera uh, ubwiza bwa Tour n'ibyo baba expectingamo ikindi navuga nuko hari n'abandi bashyashya bose hamwe rero bakaba ari abantu bishimiye gukorana natwe natwe twishimiye gukorana nabo mu by'ukuri nababwira ko ibyangombwa byose ubu ngubu turabikoza imitwe y'intoki kugira ngo turu di rwanda ya bibiri na cumi na karindwi izagenda neza guhera mu mwaka w'ibihumbi n'icyenda isiganwa mpuzamahanga turu di rwanda rimaze gukinwa inshuro umunani abamaze kuryegukana ni umunyamaroke adil jerur daniel tekrehayemanote w'umunyaeritrea reinen kier wo muri leta zunze ubumwe za amerika abanyafurika y'epfo lil daren na dailan gilgleston tutibagiwe abanyarwanda babiri aribo valence ndayisenga umaze gutsinda tour du rwanda inshuro ebyiri na jean bosco nsengimana wayegukanye inshuro imwe yari claude munyandinda i kigali
barakoze bagenzi bacu badashikirije amakuru ya siporo n'imikino ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyamukuru zibashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
kubera gufatanya n'inshuti zayo zo mu rugaga mpuzamahanga rurwanya umutwe wa leta ya kisilamu isis cyangwa daesh mu magambo ahinnye iraq yateye intambwe nini mu rwego rwo kubohora ubutaka bwayo isis yari yarigaruriye umutwe w'abakurd witwa peshmerga ni umwe mu bafatanya n'ingabo za iraq intumwa yihariye ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika ushinzwe uru rugaga brett mcgurk ubwo yari mu mujyi wa erbil muri iraq yashimye cyane ubu bufatanye avuga ko bwanditse amateka mcgurk ntiyirengagije intwari zaguye ku rugamba nk'uko yabivuze zirimo abagera ku bihumbi bibiri bo muri peshmerga ubwitange bwabo ni ikintu twe nka leta zunze ubumwe za amerika n'isi yose dushima cyane abasirikari ba iraq bapfuye bashobora kuba barenzeho inshuro eshanu twunamiye abo bose kandi duhojeje imiryango yabo ayo ni amagambo y'intumwa yihariye ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika ishinzwe urugaga rurwanya isis magerk yashimangiye ko urugamba rutararangira yibutsa ko mu minsi iri imbere rugiye kwambikana ihawija umujyi wo mu majyaruguru ya iraq ukiri mu maboko ya isis yasabye peshmerga n'ingabo z'igihugu cya iraq gukomeza gufatanya mu rugamba rwa hawija magerk yakomoje no ku makimbirane ari hagati y'abayobozi b'intara ya kurdistani n'ab'igihugu cya iraq amakimbirane arimo kamarampaka ku bwigenge bwa kurdistani leta zunze ubumwe za amerika ntiyishyigikiye mu itangazo rigenewe abanyamakuru minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya amerika iravuga iti gukoresha iyi referendumu mu bice impande zombi zirwanira ni agasomborotso guverinoma y'intara ya kurdistani ikwiye ahubwo kugirana ibiganiro na leta ya iraq leta zunze ubumwe za amerika ntiyahwemye kubumvisha bombi ko ishobora kubabera umuhuza kuri leta zunze ubumwe za amerika kamarampaka yo muri kurdistani irayobya ahubwo imbaraga zigomba gutsinda isis no kwimakaza amahoro n'ituze mu bice isis yirukanwamo
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha kuri mikoro i washington dc mwari kumwe na oriane tangishaka uwabashikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi yari aloise bigirimana turabashimiye mwe mwese mwaduteze amatwi turashimiye fatuma kalala rimasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije turashimiye n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma tubifuriza umunsi mwiza imana ibahezagire
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.